mwamenya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo hejuru ya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ya gatandatu muri kumwe na joe diana ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shotweve ku bari mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu hejuru ya amerika kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda turi live ku isi hose kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya facebook yacu instagram na YouTube ni VOA radio yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gihugu cy'u rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe kwitaho amagara y'abantu rbc mu mfunyafunyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bwerekanye ko umuntu umwe kuri batanu umwe kuri batanu mu bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu abafise ikibazo co mu mutwe rbc muri ubwo bushakashatsi irabandanya ikavuga ko indwara zo mu mutwe zigendanwa na benshi gusumba ari indwara y'agahinda karengeje urugero depression ibice cumi na rimwe n'ibice icenda ku ijana by'abanyagihugu bari hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu nibo bayigendana iyo umuhangayiko stress iri mu bice umunani n'ibice bitandatu ku ijana by'abanyagihugu bafise iyo myaka navuze ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye umuntu yaciyemwo naryo rigasonga ibice bitatu n'ibice bitandatu ku ijana bari hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu mu gihe igicuri ariyo ntandara mu rurimi rw'ikirundi ibangamiye ibice bibiri n'ibice icenda ku ijana by'abanyagihugu bari muri uwo muce w'imyaka ya cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu muri muri sanga y'uno munsi rero turaza kugaruka uh, kuri iki kibazo mu gihugu cy'u rwanda aho rero tuza kugerageza guca ijya n'ino turaba icyo biva ko igikwiye gukorwa kugira ngo abantu bazigendana izo ndwara zitandukanye bashigikirwe matumire twabatumiriye ino munsi rero turi kumwe na dr rutembesa eugene ni umuhinga mu mitekerereze n'ibijanye n'uburwayi bwo mu mutwe dr rutembesa ni umwigisha kuri kaminuza y'u rwanda mu gisata c'ubuganga medicine ikaze ku ijuru ry'amerika muganga eugene kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga
murakoze namwe yego twadondaguye indwara zitandukanye zifatira mu mutwe hari izindi zirenga kuri izo hama ikintu nyamukuru cerekana ko umuntu ashobora kuba zifise n'icahe
nshobora kuba n'abafashe ntabwo natangiranye namwe yego
ubanza aricyo kibazo naza kugira wenda mwabanza mukambwira neza aho mwari mugejeje nta kibazo muganga twari ko turavuga ko mu ndwara zitandukanye rbc ivuga ko zibangamiye abantu zifatira mu mutwe harimo indwara y'agahinda kenshi indwara y'umuhangayiko indwara iterwa n'ibihe bikomeye umuntu yaciyemwo hamwe rero n'indwara y'ibicuri izo nizo ziri imbere hari izindi zoba zifatira mu mutwe hariho ijambo ntakunze kuvuga cyane indwara zo mu mutwe reka dufate iryo ziba zifatira mu mutwe
indwara zo mu mutwe izo nizo ni nkeya mu byo mu zo bashatse kugaragaza cyangwa se zigaragara cyane mu gihugu cyacu mu rwanda ariko ziri amoko menshi
ubu hari igitabo tugenderaho nk'icyo abanyamerika bakunda kugaruka ku burwayi butandukanye kigenda gihindagurika bitewe n'ibihe harimo uburwayi burenga cumi na burindwi aho rero ubanza ahubwo sinzi yimba mwana avuze n'ihungabana kuko n'ihungabana naryo ni uburwayi bwo mu mutwe ihungabana twarivuze rbc ivuga yuko ariryo rya mbere riza imbere mu zihangayikishije abantu benshi umuntu yo kwibaza hagati y'abantu bafite imyaka cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu bafite izo ndwara bakavuga ko mu rwanda umwe muri batanu usanga ari benshi ntawe uhava aca yibaza ati ahantu hose umuntu aca rero ashobora kuhasanga umuntu afite izo ndwara hariho abakunze kuvuga ngo z'abasazi mugabo sinzi ko iryo jambo ritabari nakomeretsa rimwe na rimwe
ntabwo ari iryo jambo rirakomeretsa cyane bigatuma n'abantu bamwe babifata ukundi ugasanga babonye umurwayi wo mu mutwe nk'umuntu utari nk'abandi kandi kugira ngo umuntu anabyumve neza ni ukumenya wa mugani uburwayi bwo mu mutwe buturuka he buterwa n'iki usanga rero ibintu bitera uburwayi bwo mu mutwe ari byinshi muri byo cyane cyane n'igituma dukunda kubigarukaho mu gihugu cyacu ni akaga katugwiriye ka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane abantu baba mu bihe bigoye abantu babona ibitabonwa abantu bagirirwa ibitari ibya kimuntu bigatuma rero iyo muri bimwe bitera ubwo burwayi bwo mu mutwe ni uguhura n'akaga nka ukicirwa abantu bose ukicwa rubozo ukabonaho abana ukabonaho abawe bapfa cyangwa n'abandi bapfa ibyo ngibyo ubwenge bwacu bugeraho butabyihanganira hari ibintu byinshi tubona bijyanye no gupfa mu buryo busanzwe abantu bakagira n'agahinda mu buryo busanzwe abantu bakababara bagahangayika bakagira n'ihungabana ariko rikagera aho rigashira ubwo rero kimwe noneho mu bigorana ni uko iyo habaye ishyano nk'iryo bibaye nka jenoside bya jenoside ni urugero usanga ubwa bwenge bwacu ibyo bintu butabasha kubikurura ngo ngo bubashe kubyumva iyo ubwenge rero butabashije kubikurura ngo bubashe kubyumva bwirwanaho ugasanga bugiye kwirwanaho ahubwo umuntu arwara mu mutwe muzi ko muri bimwe mu bimenyetso umuntu yatangaho urugero nk'iby'ihungabana harimo guhunga ibyakubayeho muri uko guhunga ibyakubayeho hari n'igihe umutwe rwose utanabyibuka bigasa n'aho byasibitse ariko ari uburyo bwo kwirwanaho ariko muri uko kwirwanaho ukirwanaho urwaye burya n'umurwayi wo mu mutwe iyo yarwaye ibiba byamubayeho ubwo twagaruka noneho no ku bindi bisanzwe ibihugu biba mu ntambara za buri gihe twagaruka ku bijyanye n'ibiba mu miryango yacu ugasanga uravutse ugasanga so ni umunywi w'inzoga buri gihe araza akaraza ku nkeke umuryango wose umugore n'abana ugasanga mama wababyaye nawe bibaye uko ibyo byose iyo umuntu akuriye mu bintu nk'ibyo bishobora kumushyira kuri risike zo kurwara mu mutwe zo kugira ibibazo byo mu mutwe noniga muganga turaza guca tugaruka kuri ibyo bindi bitandukanye ariko nk'aba nk'iki kibazo muvuze cya jenoside yabaye mu rwanda uyu muco w'imyaka cumi n'ine nayo kuko hari nko mu bihumbi bibiri n'indwi ko harimo benshi bafise kuva ku myaka cumi n'ine kuduga abongera ngo baca baja muri iyo mice ivukira mu miryango itandukanye usanga itabayeho mu muri environnement mu mwuka wari ubwirije kubabeshaho neza
abo bakiri bato ni ikibazo dutangiye kwibaza cyane nk'abashakashatsi cyangwa se n'abantu bahura n'abo barwayi mu gihe mu kazi kacu usanga rero umurage wa jenoside ntabwo uhagararira ku bayibonye gusa ntabwo uhagararira ku bayibonye gusa usanga wa mubyeyi wayibayemo uburyo azarera umwana we uburyo azajya aganira n'umwana we cyangwa n'uburyo igihe habaye ikibazo agikemura ugasanga asa n'aho arimo kumuhereza bya bindi yabaye uwo ni umurage wa jenoside ubu hari ubushakashatsi turimo gukora tugasanga noneho n'imiterere y'umubiri w'umubyeyi twafasha ababyeyi bafite icyo gihe bari bafite batwite abo bana tukavuga ngo babahereje iki ugasanga wa muhangayiko barawumuhereje ugasanga ryahungabana bararimuhereje kandi uwo mwana atari ahari ubu rero ni uruhererekane rw'ibyo cyane cyane umurage wa jenoside urimo kugaragara ko n'abatarayibonye barimo kugenda bagaragaza ibibazo bitandukanye byo mu mutwe kandi ugasanga intandaro ikomoka aho ngaho yego murakoze muganga rutembesa eugene reka gato tubanze twakire babiri mu baza kuduha ubuhamya bw'ingene babaye bagendanye indwara zitandukanye zabafatiye mu mutwe turahera ku kwakira haragira imana haragira imana ntituza kuvuga izina ryiwe rya kabiri yabidusabye kandi turabyubahiriza haragira imana amahoro n'ikaze ku ijuru ry'amerika
muraho neza yego haragira imana turakomeye mumeze gute nawe
turaho turakomeye mu rwanda yego nuko turi kumwe na dr rutembesa eugene ni umuhinga mu mitekerereze n'ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe akaba ari namwigisha muri kaminuza y'u rwanda mu gisata cy'ubuvuzi haragira imana wewe waratubwiye ko wigeze kugendana indwara yo mu mutwe wodunyuza mu rugendo rwawe yari imeze gute waciye mu rugendo rumeze gute byakugendekeye gute wayikize gute hama uca mu biki
murakoze ni urugendo ni nk'uko dogiteri yabivuze rutembeza ndamuzi indwara y'umutwe ni indwara nyine ikora ku marangamutima iterwa n'ibibazo bitandukanye ku by'umwihariko rero ku bindeba jyewe ntabwo nanibuze ariko ngira ngo nyobora umuryango bita oporomamere ni umuryango uharanira imibereho myiza n'uburenganzira bya kibazo by'umutwe mu rwanda wari umbajije by'umwihariko ku mateka yanjye ni indwara yatewe n'ibikomere nk'uko dogiteri yabivuze ibikomere nyuma y'amateka ya jenoside hari ubuzima butandukanye hari abagiye babura ababyeyi mu buryo butandukanye bamwe barahunga abandi barafungwa ibyo nari biri mutoya ubwo ni indwara yakomotseho jenoside itaba ntabwo nari kurwara mu mutwe n'ubwo ntabwo napfuje abantu muri jenoside ariko ingaruka nanjye zangezeho ubwo rero byaje kuba ngombwa ko mfashwa ndaherekezwa yari indwara itagoye ntabwo yari indwara ikomeye cyane yego ariko ntabwo umutwe woroshye ariko yari itewe nk'agahinda gakabije cya deporesiyo ariko nageze aho mfata n'imiti yoroha amezi atatu byari birangiye mu bitaro bya mbera ariko mu by'ukuri yari indwara njye ntabwo nari mbizi kuko bamfatiye mu ishyamba iyo muri nyungwe numva ko nyine ngunze abantu kuko nabonaga ko abantu ari abagome nta nta muntu muzima n'umwe wangirira neza ariko naje gufashwa ni indwara ishyira nabihamiriza abantu bumva ijwi rya amerika ku isi yose ni indwara ishobora gukira kuko kuri uyu munsi yumva ibyo nkora n'ibyo nyobora ingendo nkora hanze n'imbere mu gihugu n'ubushobozi numva nifitemo numva ari indwara idashobora gukenera ubwoba kuko nabonye ubufasha bukomeye
turi kumwe kandi na ivone ivone nawe we ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze mazina ngeni twivone nk'uko mubivuze abandi umwe mu bafatanyabikorwa ba oporomameri nkaba naragare imyaka itanu nyuma yaho ndakira
ku myaka itanu hariho indwara zitandukanye twadondaguye we wafashwe n'iyi imeze gute muri indwara zifatira mu mutwe
yego nafashwe n'indwara yitwa sizofreni sizofreni
yego hama uza kuyigendana igihe kingana gute
yamaze imyaka itanu indwara buri kenshi buri kwezi njye mba hosipitalije mu bitaro nyuma y'imyaka itanu nza gukira
hanyuma iyo nyuma y'imyaka itanu wabibayemo gute ikibano caragutahura carumva yuko ivona ategerezwa gushigikirwa bagufata gute mu kibano gayivo
ntabwo pado ntabwo numvise ibyo mushaka kuvuga kuvuga Ni- ni mu kibano aho waba muhira ah, mu babanyi bawe mu baturanyi eh, bagufata gute baragushigikira
Eh, akenshi baramfashaga akenshi bakanyibutsa amarandave yo kwa muganga ariko kenshi igihe imiti sinayikundaga nabayangaga nkaba- nkabavuna kuko narushagaho kuyanga kenshi ugasanga ngiye mu bitindi
Mhm.
ubwo ndavuga aho ngaho ni akato aho harazamo n'akato umuryango wanjye kenshi na kenshi ntabwo bigize bampa akato kuko akenshi nanjye akato sinigize nkihereza kuko akato gahera ku muntu ku giti cye Mhm.
narwanaga nanjye ishyaka ryo kugira ngo mbashe kugaragaza ko ndi umuntu ushoboye nk'abandi bose Mhm.
yego yego hanyuma ah, eh, ha- ha- haragira imana nawe eh, bya- byarakoroheye ko ikibano kikwakira mu mwanya wagendana iyo ndwara
ngo ntabwo biba byoroshye rwose ni ni- ni- ni ibintu bikomeye kuko eh, bo, iyo urebye hari biri ku isi yose na mu rwanda ho birakabije umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe rwose icyo wakora cyose kuko useka cyane bati birajaguye waseseka bati birajaguye wa icyo ukoze cyose buri wese aragikritika ni ukuvuga ngo kuva ku muryango kugera ku wa- ku aho wiga kugera kugira ngo yenda ivona baza kubaha ubuhamya bwe bwo ku ishuri uba usanga yewe nabonye akazi ahantu eh, muri restitusiyo ariko ntabwo nagize amahirwe yo kuhakomeza kugera iyo mpamvu kuko itotezwa n'andi magambo a- a- a- asoneka bigira rero noneho bafata n'umwanzuro wo kuvuga ngo turakwirukanye ariko bakamwiza mu yandi mayeri donc ntabwo ari ibintu byoroshye mu mu- mu rwanda hano ni umuco twakuriyemo w'akato kuko abantu buri usibye ubu nibwo dutangiye kuvuga ubundi uwo bita umusazi ntabwo ari ijambo rikwiye ariko nibyo byahozeho ariko ntabwo byemewe Ku- hari n'abasanga ari ku isoko abantu bashungereye uka- i- abantu bagashungera umuntu w'imyaka mirongo itandatu aho kumva ko ngo- ari nkunda gutanga urugero nkavuga nti ko umurwayi imodoka igonze buri wese aramuhururiza ariko ku muhanda ni gake ushobora kubona umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe hari umuntu ugize impuhwe ze ahubwo atari ukumukiniraho gusa no kumuhereza ibitaribwa kumuvugiraho amagambo kuramo umwenda turebe rero nta muntu ugiye ufite impuhwe yo kuva ku muryango kuko njyewe ndi umuyobozi w'uwo muryango nababwiye ariko abantu ababyeyi benshi bajya bavuga ati tugize amahirwe nubwo uyu muntu muvuga ngo ni umuntu ariko tugize amahirwe yapfa akavaho ibyo niko bambwira ababyeyi benshi babyabo abo bantu cyangwa abag- abagabo bafite abagore barwaye ni kuva ukwihangana ko umuntu yabaye umutwaro ari uwo gupfa nta n'ikintu amaze
Ego, ah, reka nsabe muhinga bw'ivyuma mwese ko muri batatu bagumize ku mirongo ya telefone ndahindukira nje kwa Dr Rutembesa Eugene murumvise ivyo um, Haririm- ha- ha- Haragirimana atubwiye n'ivyo Yvonne atubariye biroroha ko mufasha abantu nk'abo ga muganga baza baciye muri byinshi mwabivuze mu miryango amateka y'u rwanda aza yongera ku bindi bindi byihariye ku bindi bihugu biroroha ko mwakira abantu nk'abo mukanamenyana cyane cyane icyabateye ako gahinda mukanamenya ahavuye iyo- izo ndwara zitandukanye
Mm. Mu- mu biganiro ngewe mu byo nkoresha cyane mu byo nize ni ibiganiro tugirana n'abo n'abo bafite icyo kibazo cyo mu mutwe mukicara mukaganira ukareba nyine wa mugani umuzi n'umuhamuro ukareba aho bituruka Eh, nibaza ko mu rwanda kuva muri mirongo icyenda na gatanu habaye eh, impinduka nyinshi impinduka nyinshi mu gufasha abo barwayi kuko eh, nk'uko babivuze eh, nta nubwo ari mu rwanda gusa urebye mu mateka eh, y'isi mu gufasha abarwayi bo mu mutwe mu binyejana bya cumi n'icyenda barabafataga bakabajyana mu- mu bitaro bakavuga bati ibi ni ibitaro nk'uko tuzi ndera ati ibi ni ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe ariko ugasanga akenshi n'ubwo babikora ntabwo babikorera gushaka gufasha abo bantu ahubwo barimo kubikorera guporoteja sosiyete zabo bavuga bati uyu muntu kamubayeho ntabwo ari umuntu nk'abandi reka tu- mwasangaga kuri izo kuri ibyo bitaro ugasanga hejuru hari za fili baribore bapfu kugira ngo atanatoroka ugasanga ari sosiyete yiporoteje muri iki gihe rero nibyo navugaga urugendo tumaze gukora ni uko bitoroshye eh, mu gihugu cyacu mu rwanda nk'uko yabivuze ni burundi naho narahabaye ndabizi ni uko abantu babaho bareba abandi iyo warwaye mu mutwe ntabwo baba bakikureba rya jisho nk'iryo bareba umuntu muzima nta n'ubwo bemera ko umuntu akira urugendo rwa mbere rero dukora nabo ni ukubanza ikintu gikomeye ubu ngubu turimo gukora ni uguhindura umuryango nyarwanda ni uguhindura iyo miryango abo bantu baturukamo kuko wowe nk'umuganga iyo umufashije akagenda anatera imbere wamenya icyabimuteye mwagerageje yimba akeneye n'imiti iyo miti yayibonye ariko nagera mu rugo akato kari ukubiri hari abantu mu kazi nk'uko yabivuze bashobora kukubona bakabona ko nta kintu uzongera gukora kizima twebwe twemera yuko nyine uburwayi bwinshi buza kandi bukanakira kandi kuko twabonye abantu icyo gihe cyose baza barwaye bamerewe nabi bagakira uwo muntu akava ku kazi nabo hari umwarimukazi nkurikira aho za butare wasangaga icya mbere bakora ari ukumwirukana ku kazi nawe ukarwana kugira ngo bakamusubizeho rero bundi akato ka kabiri ni ak'umuryango wawe ushobora kuguta nazi ko ari akato waguhaye urugero urugero ni umukobwa nakoranaga na mukuru we arambwira ati ariko ntabwo wazaza mu rugo ukandebera ko wamfashiriza murumuna wanjye kuko ntabwo ameze neza yakundaga kujya kurwarira indera hanyuma agataha noneho ndagenda ndamureba turaganira arambwira ati rero muganga nubwo uje hano ati nagira ngo nkuririre nagira ngo nkubwire uburyo mfashwe hano nguhe urugero ati ejo bundi musaza wanjye yakoze ubukwe abantu bose bigabagabanya imirimo umwe akora iki undi akora iki undi akora iki asigaye nkunda gutegura indabo nkunda gutegura nkunda isuku simbabwiye ngo mbafashe barambwira bati oya wowe rwose we rwose turabigukorera humura wowe wicarire urumva nabo ubwabo ntabwo bashaka kumugirira nabi ariko rero ntabwo bamuhaga agaciro ko kumubona nk'umuntu ushobora kugira icyo amaze hari imiryango myinshi rero usanga ibikora itabizi yitwa ko irimo kumubungabunga ariko ahubwo ari imushyira ahantu habi umuntu abaho kubera abandi abaho kubera ko afite agaciro ako gaciro rero ugahabwa n'abandi ugahabwa n'umuryango wawe ugahabwa na kominote yawe turacatubinoganza mu kanya ariko tubanze tuje kwa innocent ni umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika afise icumviro canke ikibazo innocent ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane uherereye innocent
ubu gute tuvugana mu karere ka rusizi mu ntara y'iburengerazuba ego muri muri isanga y'uno munsi twatewe iteka ryo kwakira dr rutembesa jeune ni umuhinga mu byerekeye imitekerereze n'ibijyanye n'indwara zo mu mutwe akanamwigisha kuri kaminuza y'u rwanda turi kumwe kandi na ivone hamwe na haragirimana ivone haragirimana bigeze kugendana indwara zitandukanye zo mu mutwe akabazo kawe ugatumbereza kwande muri abo batumire bacu batatu murakoze cyane ikibazo cyanjye ufite hari imibare iherutse gutangazwa na minisiteri y'ubuzima mu rwanda ivuga yuko miliyoni zirenga ebyiri z'abanyarwanda bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nkaba nagiraga ngo mbaze ese ku bantu bafungwa mu rwanda cyangwa buriya ntibaba bafunga ariko babangamiwe kandi ikibazo kitari kuri bo bahorwa ibibazo bakabaye baravuwe kugira ngo wenda bagire ubuzima buzima icyo kibazo nagira ngo mukidusobanurire rwose kuko wasanga ari nayo mpamvu hano mu rwanda abantu benshi cyane bakunze kugira ikibazo cyo kwiyahura ndetse hakorwa iki kugira ngo impfu z'abantu biyahura benshi cyane zigabanuke nagiraga ngo dogiteri wenda aze kukikomozaho atubwire icyakorwa kugira ngo ibyo bibazo bikemuke
yego urakoze cyane rwose innocent ubwire umunsi mwiza
murakoze murakoze cyane nego ah, dogiteri imbere ko ndabareka mukishura aha ndavuga ko ribe ni urwego rujejeho iperereza mu rwanda ruvuga yuko mu myaka ibiri iheze abantu bagera ku majana atanu na mirongo irindwi na batandatu biyatse ubuzima biyahuye ni ukuvuga ko yakigarutse ko ati nabo biyahura nabo biri mu biza bibagira ko ingaruka mbi aragarutse ku camagereza aragarutse ku co kwiyahura mu mu- mu mwishure
Mm.
Mhm.
murakoze Em, ikibazo cyo kwiyahura gi- gitangiye gufata nabwo ni uburwayi ni uburwayi bwo mu mutwe buzwi ariko nabwo usanga bufite akenshi aho buhurira n'agahinda gakabije Mhm.
iyo umuntu afite mubona imibare bagenda berekana eh, nk'ubu wenda tufashe urugero rworoshye ku byabaye mu rwanda kubera jenoside usanga abacitse ku icumu u- u- u- u- u- agahinda gakabije kari ku kigero cya mirongo itatu na gatanu ku ijana ubwo abo bantu bose muzi ko iyo umuntu afite agahinda gakabije ariheba iyo umuntu afite agahinda gakabije ni wa muntu ugira intekerezo mbi buri gihe cyose akaba atekereza nabi ugasanga akenshi ako gahinda gakabije gafite aho gahurira no kwiyahura kw'abantu Eh, tu- tugarutse rero em, kuri icyo kibazo yavugaga no kuri iyo mibare itandukanye eh, ubushakashatsi bugira ibyo bwerekana hari ibipimo baba bakoresheje kugira ngo berekane eh, eh, ubwo burwayi butandukanye ariko ubwo burwayi butandukanye icyo umuntu yagira ngo avuge ni uko n'ubwo abo bantu babufite ni abantu bari kumwe natwe ni abantu bakora akazi rimwe na rimwe bikabagora ni abantu usanga mu buzima bwa minsi yose ari abantu kimwe nawe kimwe nanjye ariko ugasanga ni abantu banafite navuga em, eh, intege nke bafite izo ntege nke kubera ibyo babayemo kubera ibyo baciyemo U- urugero umuntu yatanga ni nka ni- ni nk'uko waba warasigaye uri wenyine eh, u- u- u- hanyuma u- wenda ugasigarana nu- nu- n'undi mwana umwe ukaza kugira ibyago uwo mwana ku buryo butandukanye akaba yakwitaba imana cyangwa akaba yagira ibindi bibazo ugasanga ako kantu gahise kaba intandaro y'uko na wa wundi yiyambura ubuzima Mhm.
ibindi ni ibijyanye eh, murabona i- ibi turimo eh, abantu babaye baciye muri izo nzira zigoye usanga nyine ba- ba- bafite intege nke ni nacyo gituma nk- nk'izi za kovide ikaza ni urugero ikaza igatuma uguma mu rugo za ntekerezo zikiyongera u- ubukene bukaza bukongeramo ugasanga eh, wari warashatse umugore uwo mugore wenda akakugora cyangwa wari warashatse umugabo mugatandukana kwa gutandukana bikaba intandaro yo guhita kanaka yiyahura Ego, turaca usanga tuga- rero muri iki Mhm.
gihe- Yego.
yego.
turaca tugaruka kuri icyo Mm.
kibazo c'amagereza kuraba ingene mukorana n'abo bantu bo mu magereza atandukanye arakigarutse ko ati hari benshi bari mu magereza ushobora gusanga bafite ivyo bibazo ntibabimenye ariko mubarake tubanze tumuhe ijambo nawe nyene ari ku murongo wa telefone mubarake ikaze ku ijuru rya amerika
murakoze cyane A- aho uherereye hama akabazo kawe haba ah, kwa dr jeune canke kwa yvonne na haragirimana
byemherereye mu karere ka kicukiro umurenge ni uwa kicukiro akagari ni aka kicukiro umudugudu wa karisimbi nduga kw'ijambo ubwo ni muri kigali Mm.
Eh, ntabwo mfite ikibazo ahubwo nagira ngo hari duse nk'abamenya inda eh, ibibazo bitera indwara zo mu mutwe bamwe bajya bacamo ku ruhande Mhm.
nshimire wenda dukora yanatangiye avuga ku bijyanye na jenoside ubwoko bw'abatutsi mu rwanda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Mm.
iragatsindwa n'imana y'u rwanda kuko ubwayo yatumye abantu bagira ihungabana rirenze urugero rwo guhungabana yatumye abantu bamera nabi kuba umuntu yari afite umuryango ufite abana umunani icyenda icumi agasigara nta n'umwe wo gutuma amazi iyo ni impamvu ikomeye cyane yatuma abantu bahungabana kugira indwara zo mu mutwe rero ntabwo bivuga ko umuntu aba yarasaze abenshi babyumva ko yasaze umuntu warwaye indwara zo mu mutwe cyangwa se umuntu ukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi bakora Bavuga bati ni umusazi bigatuma acika intege nyamara twebwe mu miryango y'abanyarwanda kenshi hagiye havugwa abana bamwe bakingiranwaga mu mago cyangwa se mu nzu bakanga kujyanwa muri salo cyangwa se mu cyumba cy'uruganiriro bitewe n'ubumuga bafite bwo mu mutwe bavukanye ubwo bumuga rero bwo mu mutwe bavukanaga benshi wasangaga abantu bavuga bati kwa kana kababwiye umwana w'ikigori uwo ni umwana utihagurutsa kuri yitumye uwo ni umwana udashobora gusaba yuko yajya kuri tuwarete uwo ni umwana utamenya yuko ibiryo byahengwa birye uwo ni umwana uhora ucira inkonda uzungusha umutwe abo ni abana babana n'ubumuga bukomeye cyane bityo ugasanga iyo miryango abantu b'abanyarwanda baravuga bati kanaka baramurogeye baramurogeye baramuroze ibi n'ibyo bamuteze kimwe n'ibindi bintu byo mu miryango bya karande babitse babika batazi uburyo bwo gutekerezamo ibyo rero bituma abantu biheba bakumva ko umuntu urwaye indwara yo mu mutwe yasaze kandi uwo nguwo ushobora kugororoka akajya mu murongo akaba muzima nk'abandi bakora nk'uko abandi bameze yego urakoze kuri
warunyatse ijambo yego narinda gusabye ko unyarutse kugira ngo dusubire ku bibazo bitandukanye by'abakunzi b'ijuru rya amerika n'abatumire bacu
ibyo ni bimwe naho ibindi byitwa ibiyobyabwenge ubwo ubona ni urwego rw'abasazi twabavuze birukanka abahuye n'ihungabana rya jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bahura n'ibyo byago abo ni abantu birukanwa mu mirimo batategurwe nk'uko mwigeze kubivuga abo ni abantu bafite ibibazo bitandukanye ubwabo byo mu ngo zabo badafite uburyo bwo kubaho neza noneho bakijandika ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge biyayura umutwe ngira ngo mu kirere rimwe mu bisobanura neza ngo ni ibintu biyayura umutwe usanga umuntu yarasaze ibiyobyabwenge adashobora nawe ubwe kwambara umwambaro ameze nabi icyo navuga rero ni iki kugira ngo dusoze nk'uko abasize umwanya kugira ngo abandi bakomeze ni ukubegera kwegera abo bantu ntitubatinye ngo tubahe akato tugaragaze yuko bariya abantu basaze ni ukubatega amatwi emwe n'umuntu yigeze kuvuga yuko hari abafungwa muri za gereza mbere yo kugira ngo twumvikanishe ko hari intenshoni cyangwa se intansiyo ubushake bwo gukora icyaha tubanze tumenye uriya muntu wagize intenshoni wagize ubushake bwo gukora icyaha yabukoze kubera ko nibura bapimye bagasanga uriya burwayi bwo mu mutwe abufite urakoze mu baraki urakoze cyane ku ntererano yawe
urakoze cyane ntawe kumpamagara ego gira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u rwanda haragira imana rero urumvise impungenge za bamwe n'abandi baragaruka ku byo gufungwa baragira iki mwebwe muvugana na bamwe mu miryango ifise abana ifise n'abashinganahe n'abapfasoni kuko si abana gusa urashobora gusanga na serugo nayo na rugo nawe agendana ibyo bibazo byo mu mutwe ubona urugamba aho mu rugejeje rwo guhimiriza abandi bantu nkamwe bwe mwabiciyeho bimeze gute imiryango iratahura imiryango iri urabona ko ari ikibazo ikwiye gushigikira
murakoze ubu intambwe dushima cyane imaze kugerwaho intambwe leta imaze leta ibyo imaze gushyiraho imirongo migari aho nta n'ijana ku ijana turagendana na leta turanashima cyane ibisigaye ni mu miryango no mu baturanyi aho hose muri kominote ku mashuri mu kazi ariko ubwo leta yabikoze kandi yabihagurukiye abanyarwanda barumva turabizi ni abantu bumva kandi bumvira leta dufite icyizere warumbaje uti hanze hepfo barabyumva ntabwo babyumva mu baturage ariko leta irabyumva ubwo leta ibyumva rero n'abaturage bazabyumva rwose porosantaje y'abaturage yo guhindura imyumvire yo rwose mvugisha ukuri ndi sosiyete sivire ni umuntu ufite abantu barenze ibihumbi bitatu na magana arindwi mvugana nabo n'imiryango ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo abaturage rwose ntaho bari bageze ntaho bari bageza nakubwiye ko hari n'imiryango bampamagara bakambwira ati umuntu araturambiye ngo bazapfa ryari ari umubyeyi ubimbwira ari umugabo we kuko umugabo aravuga ati uyu mugore arambangamiye yaba yapfaga nkashaka undi umwana nawe bakavuga bati umuntu utazagira icyo akumarira utaziga ngo agire icyo akumarira amaze iki yapfa bikagira inzira ntabwo abanyarwanda barumva ko ari indwara bagomba kurwaza kandi ibyo ngibyo babikoze indwara irushaho gukura irakura baba bari gusonga umurwayi n'uwa azakira ntabwo aba agikize biba birangiye umugore ufite mukera aho ngaho cyangwa umugabo yataye mu nzu wenyine kuko arwaye uburwayi bwe buzi ku inshuro nyinshi kandi wenda iyo yitabwaho n'uwo bashakanye ari gukira ntabwo rero rwose hasi ni bibisi ni bibisi rwose ntabihamya turasaba leta kugira ngo habeho hari itegeko ritari ukwinginga itegeko risunika nk'uko dukunda gufata icyegeranyo kuri ku bwandu bwa sida leta yashyizemo imbaraga ishyiramo n'amafaranga mu mudugudu biravugwa ariko ntekereza ko umudugudu ushobora gutanga ikiganiro ku inama ibyo bita imidugudu n'akagari umudugudu cyangwa umuyobozi w'akagari ushobora kugira ikiganiro atanga ku buzima bwo mu mutwe ni bake yumva bitamureba niyo abonye uburwayi mu mudugudu we ahamagara ibitaro bya ndera agahamagara n'abo bitareba ntabwo abantu hasi bari bumva ikibazo murakoze murakoze cyane dogiteri ejene sinzi ko bizaba byoroha cyane rwose gukemura hari ibyo agarutse kati ugasanga n'abantu mu kibano barabihagurukiye baragize iki ntibatahuye neza mu muryango barahamagara ati uwo pfuma atuviraho muribaza yuko nko kuvuga ati abo bantu mu kurindira ko basubira mu buzima bwabo busanzwe bakira byoba byiza ko bashyirwa ahawe kwa bonyine cyangwa ibyo hava bisa nk'akato kandi bikabaremera gusumba bumva umenga baravuye mu muryango
ako ni akato kandi baba babonye katari ko natangiye mvuga ukuntu gufasha abafite ibibazo byo mu mutwe byagiye bikura kandi abahanga batekereza ibyafasha uwo muntu kurusha ibindi kimwe rero mu byafasha umuntu kurusha ibindi ni ukumurebera mu muryango ni ukumugumisha mu muryango we ni ukumugumisha muri bwa bushyuhe buba mu muryango kuko akenshi usanga n'ubwo burwayi wabutewe no kuba wenda ufite ibibazo by'umuryango nk'uko nabivuze bigoranye bikaba byakujyana habi ikintu rero cya mbere gikuru cyane kandi leta nabonye yashyizeho ingufu ni ukuvuga ngo ibibazo bigirirwe mu muryango nyarwanda muri kominote nyarwanda buri muntu wese aba umuvuzi atari ukuvuga twebwe twabyize buri muntu wese aba umuvuzi w'uwo muntu nawe azaba umuvuzi w'abandi ikintu rero cya mbere cyo gukora ni umuryango wa mbere burya twese dukuriramo ni umuryango muto umuryango wacu umuryango w'inshuti umuryango w'abavandimwe umuryango wo hasi n'ubundi ngo inshuti uyibonaho igihe uri mu bibazo icyo ni ikintu gikomeye cyane ubu leta irimo gushyiramo ingufu kugira ngo icyo twakwita poroshe kominoteri yo gufasha abo bantu nk'uko yavuga ati ku rwego rwo hasi ntabwo abantu batwumva turashaka angajima kominoteri turashaka ko umuryango nyarwanda wumva ko abo bantu ari abantu nk'abandi wumva ko nimba abantu bumvaga ko uburwayi bwo mu mutwe ikibitera nta n'umwe utakigira nta muntu n'umwe wahagarara hariya ngo avuge ngo ntabwo ashobora kurwara uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane ko twabonye ibi bitera ko biri muri sosiyete zose zo ku isi bikagenda noneho bikabya bitewe na sosiyete runaka ibyago yahuye nabyo cyangwa umuryango runaka ibyago byawe nabyo hanyuma nimba nimba byohera aho mwita hasi mu babanyi mu miryango bakabashigikira bakabagira iki hariho ababigarutse ko baravuga ati nyamara na bariya abantu bapfungwa batandukanye ushobora gusanga ari utubazo bifitiye bagize kweri hamuka bagize iki amagereza uruhara rw'ibyo bintu naya hako bapfunga umuntu hako bavuga ati kana karapfunzo yibye kandi canke yagize iki ugasanga hari kahise kiwe kamugarutseko hakorwa iki muri ico kintu naco c'igisata c'amagereza atandukanye kugira ngo n'uba ufise ivyo vyago bitandukanye vyo mu mutwe ntava asanga agiye kuvyongererezamwo muri gereza zitandukanye
ivyo bintu rero biragoye biragoye kubera ko ni nacyo gituma usanga buri amagereza cyangwa se kugira ngo umuntu afungwe ni uko aba yakoze icyaha runaka ariko ahandi uko babikora yimba bazi ko uwo muntu ashobora kuba afite ikibazo cyangwa yagize ikibazo cyo mu mutwe ikintu bakora ni ugushyiraho umuhanga umwekisiperi wabizobereyemo akabasha gupima neza akamenya icyabimuteye nk'uko twabivugaga hari abantu benshi bashobora gukora icyaha akaba yabyitwaza ariko icyo gihe bamushyize muri muri bakamuha abahanga hari abahanga babizobereyemo baba bashinzwe kureba bagafata umwanya wo kureba neza uko icyo kibazo giteye naho ubundi rero niyo bageze ikintu cya kabiri navuga ku bijyanye n'amagereza ni uko noneho naho bahashyize n'abavuzi bajyanye bafasha abantu bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe ni ukuvuga ko n'iyo ari muri gereza bakabona ko afite icyo kibazo icyo gihe aba afite uburenganzira busesuye bwo kuvuzwa nk'abandi bantu bose kimwe n'uko bazi ko n'aba bakoze icyaha cya jenoside nabo ubu ngubu ni abantu ubushakashatsi butandukanye butangiye kwerekana ko bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe bashobora kuba baratewe n'ibintu bitandukanye ariko nabo bakeneye ubuvuzi icyo gihe rero icya uburenganzira bwa mbere ni ukutamwima ubwo burenganzira bwe bwo kuvuzwa nk'abandi bantu ariko rimwe na rimwe ibyo tubisabwa n'abashinzwe nyine uwo mutekano n'abashinzwe abagenzacyaha kugira ngo babanze bumve ibyo bashobora gufata yego ngarutse kuri ivone wigeze gukomoza ko nako ni haragira imana yigeze gukomoza ko atubwira ati ababwire akato yagize ibyago yagiriye mu ishuri hari ayo magereza bagarutse ko mu mashuri ho bimeze gute duha akarorero kuri wewe utubwire n'abo muvugana uko bakubwira bafatwa mu mashuri atandukanye
ndatanga urugero nibyo niziho ndatanga urugero rujyanye no ku ishuri ku ishuri ukuntu nahabaye akenshi akato umuntu aragahabwa ariko usanga kenshi kugira ngo akato kenshi ugatera umuntu agatera ku mugongo mu by'ukuri kariyo kuyikoreye ku bigo by'amashuri ugasanga nyine ntafite uhagira umwana wese arakubona nk'umusazi ukubona ku ishuri yawe uwo ari we wese arakubona nk'umusazi ndetse rimwe na rimwe ugasanga wicarana wenyine muri kirase wenyine ikintu cyose ukoze kikagaragara ko uri umurwayi ntibone ko udukoze nk'aho uri umunyeshuri rero ni ukuvuga ngo aho ngaho ngewe navuga aho nahanganye no kubera ko natangiye guhabwa akato kenshi guhera mu wa mbere segonderi kugera mu wa gatandatu segonderi ndangiye ariko narwanya ishyaka ntangana nako ikintu cya mbere navuga ko akato zikomeye ni uko akato kari muri kategori ebyiri hari akato umuntu yiha ubwe n'akato ahabwa n'abandi ariko akato umuntu yiha ni akato nko ku ishuri aho ngaho nigaga naberekaga ko ntabyitayeho cyane sana sana nubwo bakamperezaga ariko nabereka ko ntacyo bimbwiye sibyo noneho neza kumwanzuro wo kureka ishuri ngo bakampaye navuga ngo cyane ko guhindura imyumvire y'abantu biragoye cyane navuga ngo egisperiyanse yabyo yakato cyane kuba umuntu yahindura imyumvire y'abantu biragoye ariko ubuvugizi bwakorwa iyo izo kampeyini zakorwa ariko cyane cyane guhindura imyumvire biragoye ahubwo umuntu agomba kwiga kubana nako guhangana nako umuntu ukaguhaye wese ntumwiteho rwose ugakora icyo ugomba gukora cyose gishoboka mu buzima murakoze urakoze cyane ivone muganga twavuze ibitandukanye misata bitandukanye ariko nanone tugitangura twumvikanye ko zino ndwara ziri ubwoko bwinshi cyane zigera kuri cumi n'indwi ahandi zikarenga ugasanga biragoye ko umuntu yavuga ati ibimenyetso nyamukuru kuri iyi n'iyi n'iyi n'iyi n'iyi mu mwanya mu isaha ntitwabishobora ariko kwa kato kahari kw'ibibazo bihari twabyumvikanye ko umuntu none mu miryango itandukanye atangure kurabira hagufi uwiwe gute ibimenyetso nyamukuru biza bisangirwa na bose nubwo bitari bimwe n'ibyaha
ni ikibazo cyiza ni nacyo gituma muri iki gihe iyo bariya bafite uburwayi bukomeye kuko hari uburwayi nk'ihungabana ari ku maradiyo ari usanga buri gihe cyose bavuga ibimenyetso simusiga by'ihungabana ugasanga imiryango itandukanye irabimenya agahinda gakabije ziriya ndwara zose dukunda kugarukaho mu biganiro bitandukanye ariko hari indwara zikomeye usanga kugira ngo kwa kundi nababwiraga kuvura uwo muntu bikeneye yuko aba muri hafi umuryango we wo hafi umenya ibyo bimenyetso ni ibihe ibyo bimenyetso ni ibihe nanone mu myaka itandukanye ni ukuvuga umwana w'imyaka itanu uzabirebera he yuko atangiye kugira wenda ibibazo byo mu mutwe umwana w'imyaka cumi n'ine uzabirebera he usanga n'imyaka nayo itandukanye ibyo rero hari za gurupe ari indera barazigira ari iyi deparitoma yo muri yo mu bitaro bikuru bya kigali bya univerisite barayigira yo gufata umwanya wo guhamagara abagize umuryango ngo baganire kuri ubwo burwayi baganire kuri ubwo burwayi bw'umwe mu muryango bababwire ibimenyetso bababwire ibihe biba bikomeye bababwire igihe bagomba kumuzanira kuko hari abafata imiti igihe cyose ugasanga igihe atafashe iyo miti arongeye agize kirizi bababwire igihe atangiye kwigunga atangiye kujya mu nzu akicungirana n'urugero icyo gihe ni nk'ikimenyetso simusiga gituma bamujyana umwana w'imyaka nk'umunani nawe hari ibintu kugira ngo umenye ibimenyetso ni uko umenya uti uwo mwana w'imyaka umunani ubundi akora iki agikora gute ugasanga rero yasubiye inyuma y'imba yari afite imyaka umunani ugasanga atangiye kongera akanyara ku buriri ni urugero ugasanga yanyara ku buriri bije bite bigenze bite ugasanga atangiye kugira uburakari burengeje ugasanga atangiye kugira umujinya ukabije icyo gihe buri burwayi buba bufite ibimenyetso runaka ni nacyo gituma abagize uwo muryango baba bagomba kumenya ibyo bimenyetso noneho bakamenya n'uko bamufasha mu gihe cya minsi yose
hanyuma muganga urumva aho ni mu gihe umuntu ariko aravuga ati ariko araraba ko biriko biratangura biriko biratangura kuko mwabivuze ko hari igihe biza umuntu amaze kugera mu myaka ya za mirongo itandatu mirongo itanu bivanye n'akahise kiwe zose umuntu yozishira ko hariho izishobora n'izo yavukanye bashobora kumufasha zigakira canke hariho izidashobora gukira burundu
harimo indwara zidakira harimo izidakira ariko ugahera schizophrenia ntabwo mu kinyarwanda namenya uko nayita ariko nk'iyitwa schizophrenia ni indwara iyo yabonetse usanga akenshi itangira kugaragara hagati y'imyaka cumi n'itanu kugera kuri mirongo niho ikunda kugaragarira kugera kuri mirongo itatu n'itanu akenshi iyo umaze kurenga iyo myaka biba bigoye ngo uyigire iyo rero umaze kugira ni uburwayi bukabije bukomeye bwo mu mutwe ariko butabuza umuntu kuba kubera ko hari imiti ubuganga bwakoze ingufu nyinshi bwakoze porogere zitandukanye kugira ngo barebe imiti itagoranye kandi itatuma umuntu ituma umuntu akora akazi ariko wayireka ukarwara ukamererwa nabi nk'ubwo burwayi rero iyo bwidekaraye ugomba gutegura umuryango ukabategura yimba ari umugore we yimba ari umugabo we yimba ari abana be kugira ngo bamuherekeze muri iyo minsi yose bamufashe kunywa imiti ku gihe bamufashe kutamunaniza kurushaho kutamusiteresa kurushaho ibyo rero akaguma gutyo ubuzima bwe hari rero n'ubundi burwayi buza bwo mu mutwe nabwo bukabije ukabona umuntu yirutse ku gasozi ariko bamujyana agakira kandi agakira neza agakira agasubira mu buzima busanzwe ariko n'uwo musikizofureni n'iyo arwaye ntabwo bimubuza gukora akazi cyane cyane iyo avurwa ikibazo biba kutamuvuza ni nka epilepsi nk'uko mwavugaga muzi ko ariya manuzi iyo arimo kugwa agwa kenshi agwa kenshi imiti imufasha kutagwa kenshi bikagera n'aho rwose amara nk'imyaka ibiri cyangwa itatu atagwa kubera iki kubera ko ari ku miti ibyo rero ni imiryango iba igomba kuba hafi uwo muntu n'abaganga tuba tugomba kubimubwira ko ubwo burwayi ari uburwayi bwo kubana nabwo ariko atari uburwayi buzamubuza kuba umuntu nk'abandi gukunda agakundwa nawe akisanzura ikintu rero cyica cyane mu muryango wacu nyarwanda usanga akenshi ari ari ari iryo jisho ry'undi ari ako kato ivone yari avuze ikintu gikomeye avuga ati hari ako twiha hari n'ako duhabwa n'abandi ariko usanga bitoroshye na mba ingufu yagize biragaragara ko afite ingufu nyinshi zituma ahangana nabyo zo kuvuga ati ndaburwa ariko ntibizambuza kubaho agakomeza akajya imbere ariko abenshi ako kato bahabwa n'abandi niko katuma bajya habi kurushaho kubera ko aho atinye umuntu aryoherwa n'ubuzima kubera ko abona ko abandi nabo bamwishimiye nawe akabisanzuraho murakoze iyo cyane utisanzuye nabyo bikugiraho ingaruka murakoze cyane rwose rero turi ko turasa nk'abasoza kino kiganiro Ah, Yvonne uwayezu nk'umwe yigeze kugira izo ngorane zo mu mutwe indwara zitandukanye zo mu mutwe akajambo wobwira abariko barumviriza ijwi rya amerika igikwiye gukorwa muri leta igikwiye gukorwa ku mashuri mu magereza mu kibano ni icahe kugira ngo abafise ivyo bibazo bitandukanye babifate nk'uko umenga ni kurwara malariya urashigikirwa bakaguha ikinini hama ugakomeza ubuzima bwawe
murakoze ikintu nabwira abankiza amatwi ikintu nabwira abankiza amatwi es- mm, cyane cyane mu miryango
Mhm.
birashoboka ko um- um- muvuga ngo imiryango inyumva ihereza agaciro mu barwayi ibahereza agaciro bakwiriye ni- niba hari icyo bi- babona uburenganzira bwabo niba umwe mu- uwo murwayi mu muryango akeneye kwiga bamuha uburenganzira nk'umwana nk'abandi mu muryango ntimumuteshe agaciro bamufashe bumve ibitekerezo bye bamu- bamushyigikire cyane Eh, ikindi navuga ku ishuri nacyo ni byiza yuko ntabwo ku ishuri niba umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe agomba gufashwa ku ishuri ubuyobozi bukamwegera kugira ngo bumufashe bumushyigikire iyo ntego yo yo kwiga nawe abashe kwiga kuko afite ubushake barebe bwa bushake bwe bamufashe nawe niba amuhereye akato bamufashe ba- mu bijyanye no- no kwiga ndetse no- rimwe na rimwe bagende bavuge bati ese uyu muntu nta Ah, ndetse banamenyeremo igihe cy'imyivurize nabyo babijyemo ku buryo bamushyigikire mu buryo bwose kugira ngo umwana agire agere ku ntego ye yihaye ku ishuri Mm.
noneho ku magereza naho navugaho biri ngombwa niba habonetse ikibazo ku mu- umuntu urwaye w'umu- w'umufungwa birumvikana w'umunyururu leta nayo imufashe imuyikire mu kumuvuza cyane bita ku buzima bwe ikindi navuga mwabwiye nanone ku- ku- mu kazi naho ko naho ka- karahaba akato Mhm.
ikintu navuga mu kazi naho gikomeye ahangaha kuri kuri izo sekiteri zose ni uko umuntu bajye bareba ibikorwa by'umuntu ntibakareba amateka ye Mhm.
bite ku bikorwa ari gukora u- u- uyu munsi ntibite ku mateka yashize niba- kugira ngo badahora bamurebera mu burwayi buri munsi murakoze cyane urakoze cyane rwose ivona uwayezu haragira imana nawe hakorwa iki ku nzego zitandukanye kugira ngo abafise indwara zitandukanye zifatira mu mutwe boroherwe gusumba uko bari
murakoze Mhm.
Eh, ndagira ngo nsaba abanyarwanda n'abandi bose batwumva ubu mu rwanda abantu bafite ikibazo bishyize hamwe bafite umuryango wemewe nanditse muri iyi minsi uri gukorana na rbc Eh, ntabwo rero ikibazo cyazakemuka gikemurwa n'abantu abo ba- aba ba nyiri ikibazo batabi- batakirimo abafite ibibazo byo mu mutwe ubu bari mu matsinda mu gihugu hose uturere makumyabiri na dutatu ngiye gukoordinetinga ibyo bikorwa ndabizi neza rbc irabizi n'ubu na- mu kanya mvuye mu nama z'ibyo ngibyo nibaho ijambo nk'uko ivona arimo avuga ubwo byatunguye benshi nibaho ijambo icyo cyiciro cy'abo bantu berekana ubushobozi bwabo iminsi mikuru yabo bayitegure bagaragare baseruke igihugu cyose niba habaye umunsi mukuru wa sante mantare ntihagire umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe utabimenye ibitekerezo babizamure ku buryo nta- ubu ntabwo inzobere nka dr rutembeza ari kutubwira ariko ntabwo ari inzobere nka ivona ivona afite umuntu ni inzobere y'ubuzima bwe ashobora kumuvura ariko ivona afite irindi banga rutembeza atazi abo bantu rero nibahabwa umwanya wo ku- wo kuvuga ibitekerezo byabo na za politike zijyaho bazigiremo uruhare kuko mu myaka ishize batekerezwaga mbese ivona uko mwumvise murumva atari umuntu wayobora n'abandi ariko urumva ku ishuri wasanga nta jambo yagiraga nibaho umwanya w'egisipurisingi ibyiyumviro byabo baseruke mu mudugudu baseruke mu karere baseruke hose abantu bamenye ko bahari ishyirahamwe rirahari ryarashinzwe noneho babumve babumve bere kujya babatekerereza polisi riza kujyaho babakonsirite bababaze itegeko ntirijya kujyaho bababaze ibindi byose kuko nta gurupe n'imwe vulnerable ku isi yigeze ifashwa itabigizemo uruhare ntabwo waporomotinga abagore abagore batazi ko iyo poromosiyo iriho ntabwo waporomotinga n'abafite ibibazo byo mu mutwe nabo batazi ayo makuru ko ariho murakoze hanyuma ku ruhande rw'abarwayi nabo ga haragira imana nabo bagira iki baterera iki bakora iki
ibona yakivuze bakore n'ikibona yakoze umuntu nahura n'ibibazo kuko birahari rwose byinshi agerageze niba wasabirizaga nawe witwaza uburwayi bwawe yagenda ucuruze uhinge niba ari umugabo wararwaye ntuvuge ngo urirwa wirukanka ntihagire uwitwaza uburwayi afite kugira ngo agaragaze imbaraga nkeya kandi n'ubundi niho bamutegeye bamutegeye koko n'ubundi ntacyo ashoboye nibaseruke niba hari ufite imbaraga nkeya zinya asigaranye zibyaza umusaruro mu muryango niba yirirwaga azererana agenda ashakisha akazi atange mituweli umugore niba atangiye kumusuzugura nibone abone ko nawe agifite agaciro kugira ngo ndasaba abarwayi nabo guhaguruka bakirwanaho bakerekana ubushobozi kuko niba umurwayi afite butike muri karitsiye ntiyagira umuntu uza kugura icyo kurya akaza nko kwikopesha ntabwo azaba akitwa umusazi azaza amwita umucuruzi nibagereze baseruke bashyire mu mashyirahamwe twarashingiye ibyo barabikora bamaze kubyumva ngira ngo ibyo kubabwira byo birahari kandi bari kubigerageza urakoze cyane nawe haragira imana muganga eugene rutembeza namwe rero akajambo kanyu ku mpande zitandukanye baganga bagenzi bawe abagenda n'indwara imiryango ikibano amashuri amageretse igikwiye gukorwa kugira ngo abafise indwara zitandukanye zo mu mutwe mwavuze ko ari nyinshi cyane boroherwe mu buzima bwabo babayemo
murakoze nagira ngo ntangirire kuri iri jambo haragira imana avuze nibyo kuko ribaruwa riraye iyo abarwayi bo mu mutwe ntibabaha ijambo bakavuga bakerekana ko bashoboye bazaba barimo gutanga isomo rikomeye nagira ngo nongereho ikindi cyo kuvuga yuko nimba twari tuzi ko tureba ibitera uburwayi bwo mu mutwe twahita tumenya ko nta n'umwe udashobora kurwara mu mutwe tumenye ko nta n'umwe udashobora kurwara mu mutwe twese turi kuri iyo risike nibwo twamenya no kubaha abagize ibyago byo kugira ibyo bibazo byo mu mutwe nkavuga rero ko twese hamwe abavuzi umuryango nyarwanda twagombye gushyira hamwe kugira ngo dufashe ba bantu bya bindi navugaga buri muntu wese abe muganga buri muntu wese abe muganga mu rugo mbe muganga umuyobozi w'ibanze abe muganga umuturanyi abe muganga icyo gihe nabyo bizatuma na ka kato kagabanuka hanyuma icya gatatu nongeraho ni uko nababwira ko indwara nyinshi zo mu mutwe zikira ziravurwa zigakira ziravurwa zigakira kandi n'izidakize ntabwo zibuza umuntu kubaho iyo cyane cyane ashyigikiwe iyo afite abamufasha kugira ngo rero ibyo byose bigerweho ni ukugabanya ibituma uburwayi bwo mu mutwe bubaho ni ukugabanya ayo makimbirane ni mu miryango yacu ni ukugabanya ibyo bibazo bijyanye n'uko umuryango nyarwanda hari igihe rimwe na rimwe utawibonamo ukagutererana no guhera k'uwo wavutsemo ni ukujyana no muri ibyo byose bijyanye no kwita ku bagize ibyo bibazo bikomeye bahuye nabyo ntidutegereze ko barwara ahubwo tukabafasha hakiri kare kugira ngo bakomeze bakomere mbere y'uko bagaragaza ibimenyetso ibyo ari byo byose murakoze cyane rwose bavuga mu kirundi ngo ibwirwa benshi bikumva bene byo mwibutsa ko dr rutembesa eugene muri umuhinga mu mitekerereze n'ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe mukaba muri namwigisha kuri kaminuza y'u rwanda mu gisata cy'ubuganga ejo nitwongera kubatumira muri muri isanga y'uno munsi muzotwitabe nk'uko mwari mwabikoze mwakoze cyane turashimiye kandi na Yvonne Uwayezu hamwe na Haragirimana numva muhinga bwijima bamaze kubakura ko ariko aho bari ngira ngo bariko baratwumva ko tubashimiye dushimiye namwe bw'inshuti bakunze mwariko muratwumviriza muherereye irya nino kw'isi Diane Nahazwe niwe yabateguriye yongera bashikiriza muri isanga y'uno munsi yakoze Dieudonne Cubahiro tuba dufatikanije muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur bari kumwe twemye ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose mubandenye kumviriza guhuriza ijwi rya amerika ku mbuga zitandukanye we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu yutube instagram na facebook turi kuri aderese ya vowa radiyo yacu muranibwe mu byo murimo byose naho ubutaha mu kanya ibiganiro byacu birabandanya mu kirundi no mu kinyarwanda